iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwembasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko mumaze kubimenyera ni kuwa gatandatu umunsi tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo cyangwa se mugene icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose nanone tukanyuzamo tukabumvisha zimwe mu ndirimbo zikunzwe cyane aho mu karere k'ibiyaga bigari mu kanya turagarikwa twakira amakuru yanyu
beats on the beats
ibyo uvuga ngo narasaze ni uko utarakunda ndabizi njye uzabimbaze nanjye si uko nari meze mbere yuko nkunda sinzi uko byaje nawe byakubaho byakubaho ukuri byakubaho uri umuntu byakubaho bwize kuri rwose byakubaho sinumvaga ko nanarira undi zari nawe umoza urankunda maze shira inyota ye mama ye mama y'amakoti niguriraga ubu sinyikoza nono nza kureba ibye inshuti zanjye zose zihora zimbaza ngo amaloni wagiye aye batazi ko umwana nkunda yantwaye umutima Whoa, oh, oh, oh, oh. Yo, babe, I love how you love me back. Look who does it go yo. Yeah, mama, mama. Ibyo uvuga ngo narasaze nuko utarakunda ndabizi njye uzabimbaze nanjye si uko nari meze mbere yuko nkunda sinzi uko byaje nawe byakubaho byakubaho ukuri byakubaho uri umuntu byakubaho bwize kuri rwose byakubaho uri umuntu benshi barabyumva bakanenga ko iby'urukundo ari amacenga bakavuga ngo ndi kubeshya siko mbibona narakunze ndacurama ariko sinigeze nicuza kuko urukundo ari urwa mbere ubuki burarura iyo mfite ugukunda oh yeah akakugusha neza yeah ibyo uvuga ngo narasaze nuko utarakunda ndabizi njye uzabimbaze nanjye si uko nari meze mbere y'uko nkunda sinzi uko byaje nawe byakubaho byakubaho ukuri byakubaho uri umuntu byakubaho bize kuri rwose byakubaho byakubaho nukuri byakubaho uri umuntu byakubaho bize kuri rwose byakubaho ye mama mama
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc iyo ni indirimbo icange y'umuhanzi w'umunyarwanda nsengiyumva nk'uko nabibabwiye ni ku wa gatandatu umunsi tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho ibitekerezo cyangwa se amakuru y'aho mutuye reka duhere kuri Vincent wiriwe neza
mwiriwe uri hehe
ikirehe nyamugari ni amahoro ikirehe
ni amahoro ni amahoro akavura kabonetse ubu ngubu biri kugwa imana ishimwe icyo wifuza kutugezaho ni cy'uyu munsi
icyo nifuzaga kubagezaho ni ugutashya abakunda kumva ijwi rya amerika harimo mahoro biremere wose imare yadukuraho kivuga hamwe n'abaturage bose batuye nyamugari ubu ngubu turi gufata n'imigozi leta yatwibutse rwose imigozi yo gutera
iyi migozi yo gutera y'ibijumba ubu turi kuyifata rwose kandi urabona ko ibintu bimeze neza ntari aho se musigaye mutera ibijumba ko nari nzi ko ako karere kanyu gahinga ibitoki cyane kurusha ibijumba
aya n'ibijumba hari ibishanga tugenda duhingamo ibijumba birahahingwa cyane urebye ntari urakoze cyane Vincent ugire wikendi nziza
sawa sawa namwe murakoze mugire wikendi nziza sawa urakoze radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite na hatangimana wiriwe neza
bire bire uri hehe
ndi mu rwanda iki kayonza kayonza ni amahoro
amahoro cyane kuri rompuwe
oya umurenge wa nyamirama umurenge wa nyamirama
yego mumeze mute
turaho akavura karaboneka rimwe na rimwe iyo byagenze neza icyo wifuza kutugezaho ni iki
nabanzaga gushimira ibiganiro byiza mutugezaho urakoze cyane
noneho nkashaka no gutashya ariko ubundi iki kiganiro ntabwo ari icyo gutashya ubundi icyo gutashya tukigira ku wa gatandatu mu gitondo ariko nta kibazo babiri cyangwa batatu
nahera ku muryango wanjye noneho nkavugamo amazina mpereye kuri mama mukuru wanjye turi kumwe ubu ngubu n'abandi bose b'inshuti zanjye bumva ijwi rya amerika urakoze cyane hatanga imana udusuhuriza abakunzi b'ijwi rya amerika aho ngaho i nyamirama mu karere ka kayonza
yego namwe nakoze mugire umunsi mwiza
yego namwe radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite na okelo wiriwe neza
mwiriwe edi rwema mwa paderi bite
paderi kimeze neza ku- na- n'abaturage ba sudani y'amajyepfo tume- bameze neza cyane Eh, mubanye neza
tubanye neza dufite imigenderanire myiza cyane cyane ese indimi z'aho ngaho urazivuga
akenshi indimi dukoresha ni igiswahire n'icyongereza Eh,
Eh, ahandi hakaza indimi za- z'abaturage ndetse za kavukire harimo rudika uruniwa mm.
n'urufuru nuko Ha- muri izo hari hari- hari izo uvugamo
rero ukeya mbaza gutoramo ruke Ah.
Ah, hanyuma eh, ariko iyo bari kuzikoresha tukabasha guhura n'abandi tubasha kuba twaganira Mm, ni byiza cyane icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi okelo
Ah, ah, nabashaka kugira ngo mbanze nshimire
urakoze eh, ndashimira abanyamakuru ku munsi wabo ah, wabaye ejo kuwa gatanu Mm,
ah, wo the peace freedom day mm.
Eh, by'umwihariko ah, geoffrey mutagoma
arakumva arakumva Eh.
niwe u- u- urimo kumfasha kugira ngo muvugane tuvugane
yego harimo ba charles kabonero wakoreraga umuseso asigaye mu aba mu- rwanda asigaye aba muri suwede
yego harimo ba rusiyo umukundwa naba mu bufaransa
yego namwe mwese abakozi ba voice of america mbabwira ni big up mukora neza cyane mbahaye high five voice of america urakoze cyane turagushimiye cyane kandi nawe ah, uruhare ugira kugira ngo utange ibitekerezo ku bintu bitandukanye tuba tuganiraho nawe turagushimiye
yego ah, ndagira ngo nshimire abashoramari ba kenya Mm,
eh, baherutse gufungura radiyo hakurya aha muri sudani y'amajyepfo mm.
asaba n'igihugu cyacu cy'u rwanda gifungura imipaka borohereza abashoramari n'abaturage mu gukora Ah, nkashimira ibihugu byaje ku mwanya wa mbere byorohereza itangazamakuru nkashimira igihugu nka costa rica belgian neverland sweden norway n'ibindi bihugu Mm.
ariko kandi nkibaza ese cya gihugu cy'igihangange ku isi kitwigisha demokarasi cya amerika ese kiri ku mwanya wa kangahe kuki kitaje ku mwanya wa mbere
Eh, ubwo ni ikibazo gikomeye cyane ah, mu kanya ndaza kubikurebera ndebe umwanya ah, amerika ihagazeho ariko muri iki gihe muri iyi minsi ah, ibintu birasa nk'aho bitameze neza cyane cyane mu bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru dore ko usanga ryibasiwe cyane hano ndetse amagambo amwe n'amwe akoreshwa n'abayobozi agatuma habaho n'abantu bashaka kwibasira itangazamakuru
yego Ah, hano ndamenya ibihugu byaje ku mwanya wa nyuma mu kutorohereza itangazamakuru Ah, kubona nko mu bihugu ijana na mirongo inani ku isi ah, biteye isoni biteye isoni n'agahinda kubona harimo ibihugu byacu bya rwanda n'uburundi biri ku mwanya wa nyuma cyane ndasaba abategetsi b'ibyo bihugu borohereze itangazamakuru ndetse n'abaturage rubanda rugufiya mu gutanga amakuru Eh, eh, nenga ah, ikindi navuga ku nenga Mm.
ndanenga kuri izi makuru leta y'u rwanda yashyizeho zifata abatavuga rumwe nayo Ah, kutavuga rumwe narika ku rubanza edi rwema kandi ibyaha mbona ibyaha mbona bari kubashyiraho ntaho bihuriye ahubwo leta ya rwanda nibicarane nabo ku meza mbona ko nk'uyu generali nyamwasa n'abandi ba opposition mbona ko mu gihe kiri imbere nabo twe nk'abanyarwanda twababona muri kandida ah, y'amatora ya perezida ataha mu rwanda
okero urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe icyo wari ubajije kijyanye eh, n'umwanya leta zunze ubumwe za amerika uriho eh, icyegeranyo cyangwa se raporo yasohowe eh, n'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka reporters eh, without borders ushyira leta zunze ubumwe za amerika ku mwanya wa mirongo ine n'umunani urakoze cyane kandi ugire wikendi nziza
murakoze namwe bishobotse mushyiraho akaririmbo freedom ka ikoni
Ura- u- urakoze ubwo ubutaha tuza- u- tuzakagushyiraho aru- ahubwo uyu munsi twari twagushyiriyeho k'umuhanzi arikeli wigeze gusaba nako
murakoze cyane ndabashimiye cyane kwa ako karirimbo mumpaye urakoze radiyo ijwi ry'amerika ivugira Murakoze washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
But until then, I'm tearing down the walls and I'm moving the mountains. I'm stirring up the sea and radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc eh, ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite joseph wiriwe neza
eee mwiriwe mwiriwe dema ni amahoro
eee amahoro amahoro namwe nuko natwe turi aho mu majyepfo y'u rwanda bite
eee ndabona akavura rwose kame karimo karagwa urabona ko ibintu ari sawa Mm.
n'imyaka iratohagiye rwose nta kibazo ni byiza cyane iyo mvura igomba kuba yakwiye mu gihugu hose
eee ndabona rwose itumba ririmo ribandanya rigenda Mm. icyo wifuza kutugezaho ni Eh, iki uyu munsi jose
eee ikintu nifuza kubagezaho Mm.
rwose naragushimye burya uri umuntu w'umugabo mu bantu nemera ku- aho ku ijwi rya amerika wowe na thomas kamirini urakoze cyane
eee burya rero baravuga mu kinyarwanda ngo aryoha asubiwemo yego
umwaka ushize twaganiriye ku bintu bijyanye na politiki Ah.
uravuga uti buriya hari igihe tuzongera tukagaruka tukabiganiraho Mm.
Eh, none hari akabazo nashaka kukwibariza ga- gatoya yego
Eh, mpereye ko burya urabona umuntu ari gukora akazi bajya ba- habaho icyo bita ngo ni roterete
yego
Eh, none Eh,
ah, uzambariza abahanga eh,
ese buriya mm.
umwanya w'umukuru w'igihugu ni umwanya woroshye ku buryo wo utagira icyo kiruhuko cy'izabukuru aho ndaheraho ko urabona ko umwarimu agira gutya agakora akazi yageza nko mu myaka nka mirongo itanu n'itanu cyangwa se mirongo itandatu bati azajya mu kiruhuko cy'izabukuru Ah.
none bajya gukora icyo kintu cya politiki nta myaka baba baragennye bakavuga bati habaho kujya mu zabukuru ubu ndabifatira ko urabona ko hari ukuntu umuntu eh, agira gutya akavuga bati ni umukuru w'igihugu kandi agwa afite imyaka za mirongo inani n'itanu mirongo mirongo icyenda na mirongo icyenda yemwe aho Mm, mugabe yari hafi mirongo icyenda
Eh, na bariya ba budarazizi butefurika yego
ese buriya mu by'ukuri koko iyo umuntu agejeje hejuru y'imyaka mirongo itandatu njye mfatiye ko mbona wenda buriya akazi k'ubuyobozi bw'igihugu mbona mbese kaba ahubwo kanakomeye gusumba n'ako k'ubwarimu cyangwa se ak'ubuganga Mm.
muri make nkibaza ese waba ari umwanya woroshye ku buryo umuntu yawu- yazawukora kugeza muri iyo myaka
Ah, joseph tuzagerageza tugushakire umuhanga wanonose politike ndetse n'ibijyanye ah, no kujya mu zabukuru hanyuma atubwire ibyo baheraho ese eh, ibyo wibaza nabyo turebe niba twabibonereye ibisubizo urakoze cyane kandi kuri icyo gitekerezo cyawe Iyi sawa rwose mbaye gushimiye dirwema ugira ibihe byiza ye.
urakoze cyane
sawa sawa kuri telefoni reka dufate na mandikiro wiriwe mandikiro uranyumva ndibaza ko tutamufite tutamufite kuri telefoni Ah, victor wiriwe victor uranyumva
ndakumva ndako uri hehe
ndi kigali ni amahoro
ni amahoro masaka sa turashima imana ikirere ni cyiza Mm,
hari amaze iminsi hari izuba ryinshi mm, ariko urabona ko hari amafurwe rwose nubwo ubona ko imvura yashatse kugwa bikanga ariko ikirere ni cyiza kabisa bimwe bita ngo ni ikirere cy'amafuresheri ubu muri muri mu- muri muri furesheri
ushaka yashyiraho ikote agatembera nta kibazo kabisa okay icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi
Eh, nari nshaka kugaruka ku makuru yavuzwe cyane muri iki cyumweru wenda ni radiyo yanyu bifitemo uruhare ry'umuhanzi Aline Gahongayire yumva ko yavugiye ku ijwi ry'Amerika ngira ngo mwarabikurikiye Eh, numvaga indirimbo mwatangiriyeho z'abo bahanzi bari kuzamuka maroni n'uriya musaza amwana ubuse nabo nibageraho bakavuga ko bageze ku ijwi rya amerika Eh, gusa no abantu babifashe gutandukanye ariko ugiye gushishoza mu kuri habayeho kwishongora numva ko haba na- n'abandi bahanzi nimba bagize amahirwe mukabaha iyo- iyo chance yo kunyura aho ngaho wenda hari ukuntu hari aho babanje kunyura kugira ngo bamenye ntabwo bapfa gutumbagira ngo bagere ku ijwi ry'amerika batabanje kumenyekana mu rugo Urumva rero kumva ko kuvugira ku ijwi ry'amerika ari ikintu kirenze wenda ubwo natwe amaradiyo ya none twazakongera kuyahamagaraho Ah, icyo icyo navuga ni uko ah, ntago navugira uwo wabivuze ah, gusa twebwe nk'ijwi ry'amerika nta muntu twumva ko umwe ari hejuru y'undi abantu bose tubafata kimwe iyo ari inkuru iyo ari umutumirwa tubafata kimwe
cyane kabisa gusa bo bo bo nta kosa wenda mwe mwaba mufite kuko nimba umuntu afite ha- icyo yigejejeho mwebwe icyo muba mushinzwe ni uku eh, nabisobanura gute ni uku ni uguha ijambo
voila ni uguha ijambo bi- eh, mu- mu- bitewe n'icyo yagezeho n'icyo yakoze Eh, ariko nanone kumva ko ijwi rya amerika ryaguhaye ijambo ukumva ko abandi baciriritse mwe nta kosa mwe mubifitemo ibyo ni ibintu byumvikana gusa ndabizi ko abahanzi baba bakurikiriye ibi- ibiganiro byanyu n'undi wazagira amahirwe nk'uko narivuze nabo bahanzi mwatangiriyeho n'abahanzi bari kuzamuka ntibumve ko ubwo babacuranze ku ijwi rya mbere kuko hano dukurikirana showbiz cyane iyo umuntu agize imana akanyura nko kuri sheni mpuzamahanga videwo iba ari inkuru urumva biba ari inkuru bi- birakika ugasanga bapositize ti- eh, n'umunota n'isegonde byanyuzeho arabivuga urumva ariko urumva ko deja ukuntu tubona ko indirimbo zacu ziri gutera imbere twifuzaga ko n'imyumvire yatera imbere birumvikana ahubwo ya- eh, ugaharanira noneho kurenga kumva ko wanyuzeho ahubwo ukagera aho utumirwa nawe u- ukaba umuntu ukomeye nk'uko tubona babatumira hano bakabaha amafaranga menshi we ntushimishwe no kumva ngo televiziyo yakunyujijeho radiyo yakunyujijeho ukumva ko hari hari ikindi kintu ugasanga umuntu aricaye none avuga ati icyo nashakaga nanyuze kuri voix d'Amerique nta- ntiyongere gukora ni ni icyo numva njye nashaka gukonseho abo bahanzi bacu ahubwo baharanire kugera kure nka kuri uriya mwana buravani yazungurutse afurika yose akajya mu bufaransa akabemeza kandi ari umwana uzamutse utari uzwi cyane ariko ubona ko yashyizeho imbaraga mu eh, mu mpano ze kurusha kujya gu- guhangana yego nk'umuntu ngarutse kuri yarine hari ikinyamakuru akoreraho hano yi- yi- yi- yigishaho gospel nimba uvuze ko ibintu biri lokale wabirenze kuki se ukora kiriya kiganiro kuri iyo televiziyo kandi na televiziyo ari lokale umva wenda sinzi bijya bibaho ko umuntu aba yaramutse nabi ukavuga ikintu wenda ukaza kwicuza nyuma gusa byabera isomo abandi kuko ndibaza ko nawe uburyo yabivuzemo na impact byagize ntabwo ariko yabitekerezaga iyo bibera isomo abandi saba n'abanyamakuru nabo bino ba- bari kumujinya biriya bibaho kuvuga ngo bahise bamufungira ibihangano bye ntibazongera kubikina bizajya bikinwa ku ijwi ry'amerika nabyo mbona ko habaye kwihuta cyane Ha- habeho koroherana koroherana eh, n'abahanzi bacu birinde kurengwa kwa numva ari iyo nkunga nanjye natanga victor ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe ah, ukomeze ugire wikendi nziza ah, aho ngaho i kigali mu rwanda murakoze cyane namwe mugire wikendi nziza radiyo ijwi ry'amerika reka twumve akaririmbo kamwe hanyuma mu kanya tugaruke twakira ibitekerezo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
Why given the Shiba? Pandas in we are fire. Yes, in Gona.
Say, Zenimiro with Fama. Say, Zenimiro, yeah. Say, Zenimiro with Fama. Say, Zenimiro, yeah. Zenimiro with Fama. Zenimiro, yeah. Zenimiro with Fama. Zenimiro, I say one, two, Zenukukabala, eh. one, two, Zenukukabala, say one, two, Zenukukabala, eh. one, two, Zenukukabala, eh. What? I'm the man for the planting, I'm the man for the weeding, I'm the man irrigating, and in the end, girl, I'm gonna be a blessing. Take my time, no more rush. Where you want, you're a blessing. Come again, we are leading. Number one, now I you know the betting.
Zenimiro with Fama. Zenimiro, yeah. Zenimiro with Fama. Zenimiro.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko nabibabwiye tugitangira ni ku wa gatandatu umunsi tubaha umwanya kugira ngo mutugezeho ibitekerezo cyangwa se amakuru y'aho mutuye kuri telefoni mfite emmanuel wiriwe neza
Mwiriwe mwiriwe Edi Eh, uri hehe
ndi mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Ruhango ni amahoro
ni amahoro ni amahoro Mm. icyo wifuza kutugezaho ni icy'uyu munsi emmanuel
bo ni amakuru agiye atandukanye ariko ajyanye n'ubuzima mu kanya numvaga ikiganiro cyari kirimo guca ku ijwi rya amerika Mm.
bijyanye n'iby'abantu bahohotera abana ibikorwa bibi bikorwa n'abantu bakuru ariko babikoreye abana nagiye ugerageza gukurikirana ariko kubitekereza n'ibiri kubera mu gace ndimo Mm.
ngerageza nko kubihuza nsanga ese icyo gikorwa najyaga nibaza kuko ese umuntu mukuru ashobora guhohotera umwana Mm.
ariko kuri ubu ngubu igisubizo ntakihaye nicyo gituma nifuje kugira ngo ngisangize n'abo ahandi hataragira umuntu utesha agaciro ibivugwa hari igihe ibintu bivugwa tukavuga tuti ibyo ntibyashoboka eh, ukabona nk'umusaza nka manweri eh, bikavuga ngo nafashe umwana ku ngufu ariko kuri ubu gihe aho ndi nari ndimo nkurikirana amakuru ngenda nganira n'abantu mvugana n'abantu ariko mfite n'akaradiyo ku gutwi nkurikirana ikiganiro cyacaga ku ijwi rya amerika eh, bavugaga ku bijyanye no guhohotera abana n'uburyo n'ingamba bafata bishobora gukorwa ariko kuri ubu dufite icyiza cy'umubyeyi wafashe umwana we ku ngufu Mm.
Ah, bivugwa ngo ni ikintu gishobora kureberwa mu yindi bishobora kureberwa mu- mu- mu buryo butandukanye uko abantu babibona hari abantu babibona ukundi hari abantu babivuga nk'aho ari ikintu yibaza na kera na, na kare byabagaho ariko kuri ubu ngubu ni uko ahari igihe kigeze kugira ngo itangazamakuru cyangwa se n'uburyo bwose bw'ihuzanzira abantu bahurire ku bitangazamakuru nk'uku nguku duhuriye ku ijwi ry'amerika tugirane ibiganiro tuganire tuvuge ibibera hirya no hino Eh, kera kera kose ah, hari umugani bajyaga baca mu kinyarwanda ngo ah, murambabara sinzi nimba nawukoresha nabanza kubyakira uburenganzira cyangwa akabisabira imbabazi kuko Ah, ni- hari niba imvugo- niba niba ari imvugo wumva itabereye ah, nagusaba ko utawukoresha
Ah, murakoze cyane mbo buriya urabona abanyarwanda bajya bavuga ibintu bakazimiza ariko yajyaga avuga ati wenda ushaka ibiryo byo kurya kubishira ipfa eh, arabyihingira niko wenda niyo mvugo nakoresha ntandagaje umuco nyarwanda ndumva ikinyarwanda cyo burya kigenda gihurira mu nzira nyinshi ariko bivugwa ngo ah, bijya ugiye kureba nimba umubyeyi umunsi wa none atinyuka gufata umwana we w'umukobwa ari imfura ye akamufata ku ngufu akamugira umugore ye bireberwa mu buryo bwinshi bugiye butandukanye ariko kuri ubu ngubu ndahamye kuri neza ko mfite amakuru y'umu- y'umwe mu bantu babikoze Je, numvise kiriya kiganiro ngira ngo ahari bariya bantu barebye ibyo nari ndimo cyangwa barebye aho nari ndi bareba n'ibiri kuhavugwa bareba n'ibiri gukorwa E- ese ni izihe mbaraga zakoreshwa kugira ngo mm, nk'imiryango wenda mpuzamahanga cyangwa se n'imiryango nya- ya sosiyete eh, nya- nyarwanda i- i- igire uburyo yakoresha imbaraga zidasanzwe kugira ngo urwanye kiriya kintu iki kintu ni icyorezo eh, ndakubwiye edi hano abanyarwanda dukunda kunywa cyangwa se dukunda ibinyobwa bisembuye inzoga abenshi dukunda gukoresha inzoga zisindisha aho usanga abarundi ibyo babivuga neza ngo ni ibiyayuramutwe aho usanga umuntu mu mutwe we hatagikibara neza hatagikora neza atari umuntu uri ku rwego rwo rwo kuba yatekereza neza kubera ibyo uyu bisindisha mugabo twa- twaje kuganira asore uyu mugabo twaje kuganira ambwira ko ngo igihe kimwe yifuzaga kuryamana n'umukobwa we ufite imyaka cumi n'ine ngo yaba yari yanyweye ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga ariko iyo ugiye kumva hirya no hino ntabwo ugihindura ikintu cyabaye eh, icy'inzoga ahubwo wumva ari ikintu cyabaye rusange mu bantu nkibaza se ni izihe ngamba ni izihe ngamba zifatwa kugira ngo iki kintu kiranduke burundu bariya bavandimwe bakoze cya kiganiro eh, gihe hari ahantu bageze bavuga uburyo ki bagiye gukorana na sosiyete sivile bagakorana n'imiryango eh, ifite inshingano ifite abana mu nshingano zayo kugira ngo icyo kintu gicike ariko wakwibaza ute se koko mu kuri nimba umwana w'imyaka cumi n'ine ahohotewe n'umubyeyi we azarenganurwa nande ese ni gute imyumvire y'abanyarwanda cyangwa y'abaturarwanda yazamuka ukumva ko umwana ari umutware umwana akarengerwa umwana agafatwa nk'uko akwiye kuba ari ndetse hakarindwa umwana mu biza byose hari byinshi bigenda bihohotera abana abana bahohoterwa mu buryo bugiye butandukanye hari abana bahohoterwa ku mashuri hari abana bahohoterwa mu mi- mu miryango mu bi- mu- mu- mu buryo bwo kurerwa aho usanga umugore n'umugabo baba mu bikorwa bidasanzwe abana bakabigiriramo ingaruka nkifuza ndetse ninde wazadufasha nka nka radiyo ijwi rya amerika ngira ngo mukunda gutumira abantu benshi muzadufashe mu gutumurira umuntu wabasha kurasa ku ntego akadufasha ikintu cyatuma ubuzima bw'abana ba none barindwa ibibi kandi bakarindwa kuba mu buzima bugayitse nka buriya kuko nimba umwana akoresha imibonano mpuzabitsina akiri uruhinja eh, bizamugiraho ingaruka kugeza mu myaka ye y'ubusaze ndetse ntiyizera ko n'ubura- n'uburambe bwe butazaba bwiza cyane Mm. Emmanuel ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe nk'uko ubyifuje tuzagerageza dushakishe abayobozi bafite mu nshingano zabo ah, kurengera umwana turebe niba baza hanyuma tukazakiganira mu buryo burambuye ndagushimiye cyane
murakoze cyane Edwin.
yego radiyo ijwi rya amerika kuri telefoni dufite na louis michel wiriwe neza
uraho edi ni amahoro
yese shimye edi
bite ku kamonyi
wanze kuvuga ngo ahimbazwe
ashimwe cyane ubwo ntabwo uri umukristo ku kamonyi ni byiza edi Yego.
rero rwose nda- ndagusubiza ku kamonyi ni byiza yego
ariko edi Mm,
hano mu rwanda mm.
rwose it- uzi ikintu bita itungo ry'umunyarwanda Ge- gerageza ariko ugabanye ako karadiyo kari iruhande rwawe radiyo radiyo kanyizima reka niyo kwegera rwose hano mu rwanda Mm,
gusa nta tumba ryabaye rero ukwezi kwa kane kwabaga ari ukwezi kw'imvura mm, ndakubwira nk'umuntu w'imana mm.
n'ubu ahahise akavuga gake cyane k'amabwa ubusa gusa kwezi
Eh, nta tumba ryabaye ariko njyewe nigeze kumva ko hari umuntu wigeze kumva wo mu muhanga uvuga ngo ubundi byabaye umwaka ushize mu rwanda ntabwo imvura nyinshi mm.
ne ngo biriya bintu ngo biba iniswa ahakiri imyaka makumyabiri na mirongo itatu simbizi aho ariyo ryo ko akanikomereza hanyuma ndagira ngo mubwire ko mbashimira cyane ijwi rya amerika ukuntu mutubisikanya ntabwo umuntu umwe yahora ku murongo ahubwo mukora ku buryo ufata abantu bose bagatanga ibitekerezo byabo Niyo- twarezaruye ishimwe ubishimwe cyane urakoze cyane icyo twifuza ni ukugira ibitekerezo bitandukanye bituruka mu bantu batandukanye kabisa rwose Eh, ndabashima cyane hanyuma ariko rero nkanjye bose mujye mumbabarira kubera ko muzi ko mfite ikibazo cyo kutabona mm, rero telefone ntabwo njya nandika mujya muhamenya ndakomeza mm, ndakubaza akabazo gatoya mm, akabazo ntubaza ku makuru mwatambukije mm, ngo umunsi w'abakozi hano mu rwanda mm, ntuza senta zefo travayeri Ngo twaba tugiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu ariko ngo mu kwezi mwebwe mu- muri amerika ngo ni uwa mbere
Wa- ni ku wa mbere wa mbere w'ukwezi kwa Kwa cyenda cyenda, yego.
uze kuza kumbwira impamvu ibitera ese ubu muri amerika nta bakristo bahaba nabo se bategereza uwo munsi ako ni aka kabiri Ah.
akabazo ka nyuma ngira ngo mubaze edi eh, ndagira ngo ngutume Ah.
rwose ngutume kuri muganga eh.
ukunda kuduha mukunda kudushakira abaganga bakaza bakatubwira ibikoti bikatugera kandi bikadushimisha Mm, ndagira ngo tuwe ku muganga muzadushakire umuganga wo muri minisante hano mu rwanda mm, ntibaze ikibazo njye cyabuze ahita unakimumbera ku bintu bijyanye n'ibiyobyabwenge hari ibiyobyabwenge rwose mu rwanda bitemewe kwinjira nka za kanyanga amatabi anyuranye n'ibindi bindi binyuranye ntabwo nabirondora nta mwanya nawe nasiza gucura abandi ariko none akazi njyewe mfite hano mu rwanda hari itabi ryinjiramo minisante ya- yatanze yanditseho ikintu ngo iri tabi ritera uburwayi Ba- i- indwara z'imitima indwara izi n'izi indwara izi n'izi indwara izi n'izi irwaye ishyano ryose rikomeye cyane kandi ariko noneho itabi rikinjira Ese iryo tabi ko ryinjiye kandi minisante izi ko ritera uburwayi cyarabananiye icyo nzamubaza cyane icya kabiri namubaza kwezi ese nyakubahwa muri muri minisante iryo tabi mwanga kanyanga mwanga kanyanga ariko iriya tabi ryinjiramo ikibazo ngiye mfite hari itabi ryahoze rya gihanga binyuze gusoma akanyamakuru kitwa karawe interinasiyonari baratubwira ngo rya tabi rya purize riva mu nganda niryo ribi ariko batubwira ko rya tabi rya gihanga ryacu ryo mu nkono ridapurizwa batubwira ati ariko naryo nta kibazo riteye ariko naryo ni itabi utazabimwe namubaza ndetse rwose iryo tabi aho ryo dusubiraho wanyumvisedi ndakumvishe ibyo bibazo byawe ni ah, ugushakira uburyo muri minisante rwose tuzamwe uzahita ubumera ibyo bibazo byanjye urakoze edi Nda- nda- urakoze ijwi rya amerika murakoze cyane ndagushimiye mugora amanywa meza ku iwanyu iwanyu amanywa meza ubu twebwe ni saa yine
Eh, amanywa meza edi Ura- ura- urakoze cyane ugira umugoroba mwiza nawe na Ubu wikendi twebwe- nziza ubu ngubu twebwe ijoro riraguye ubu ngubu imvura irahise ariko Mm.
ntabwo ari imvura ni ubusa busa Mm.
rwose nta tumba twabonye turibaza ese itumba rizaba cyangwa se ntabwo rizaba ariko muzatubarize mu bantu bashinzwe cyangwa ubumenyi bw'ikirere Mm, ubundi biteganyagi- bikemeza bifite kwezi Mm.
ubundi hari n'imvura nta mvura irimo ni impeshyi sekwa edi umugo amanywa meza Urakoze cyane.
murakoze namwe abantu bambaye ijambo murakoze cyane turagushimiye cyane ah, radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kuri telefoni dufite kandi undi mukunzi w'ijwi ry'amerika didier wiriwe neza
Miriwe na mahoro ni amahoro uri hehe
mbodeho ndi Zambia Lusaka ni amahoro muri zambia
ni amahoro turashima Mm, icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi
icya mbere nifuza kubagezaho ubwa mbere ndafite akabazo Mm, ariko mbere yuko mbabaza akabazo mbanje kubashimira kuko ntamba natanze nimero ariko kenshi ntimundonera ngo tuganire ngira ngo nk'uko wabyumvishije ah, bivugwa n'uyu mukunzi w'ijwi rya amerika u- usoje mu kanya tugira abantu benshi batwandikira ariko ikiganiro kimara isaha ntabwo ari kenshi abantu bose batwandikiye twashobora kubahamagara ni ukujya mutwihanganira
ubwo birumvikana hanyuma ubwa mbere na mbere ikibazo nashaka kubabaza Mm.
eh, ni ryari muzotunganya ikibazo kugira ngo mu gihugu cyacu cy'u Burundi naho dushobore kuba twakurikirana amakuru nk'uko byahora kare
icyo ni ikibazo kigoye ah, ntafitiye igisubizo ah, ariko haba ubuyobozi bw'ijwi rya amerika bagerageje kenshi kugira ngo icyo kibazo kibe cyabonerwa umuti ariko nk'uko wabyumvishije ah, mu minsi yashize ah, nubwo ibihano bya mbere byari byarangiye leta y'u burundi yafashe icyemezo cy'uko igumizaho ibihano yafatiye ijwi rya amerika byo kutumvikana kuri fm ndetse amasezerano bari bafitanye na radiyo bbc y'abongereza nayo araseswa ubwo ikibazo Yego.
ahanini kiri mu maboko ya leta y'u Burundi kuba yagira icyo ikora
aba murakoze kuri icyo nibaza yuko muzora mukavugana mukabitunganya kugira ngo amakuru ashobore- arusheho kutu- kutugeraho nibyo Na cyane cyane twifuza.
nanjye ku bwanjye ko nimero za watsapu zanjye muzifite nibaza ko mubyo murayankurikira byorohera cyane gusumba urakoze cyane Eh.
Mm, Yego, tuzabigerageza hanyuma yego hanyuma icya- icyo nashaka kuvuga ahanini ku byo bagenzi banjye bagiye bavuga ko nk'aho mperereye muri zambia ngerageje kuraba cyane cyane ku bijyanye n'ibyayobamutwe n'ibiyobyabwenge ni ukuvuga yuko n'ibintu byahawe ikibanza kinini cyane gushikaho n'umuntu abona ko bishobora kumu- bishobora kumugiraho ingaruka mbi ariko akabibandanya kandi na leta nayo nyene ikabishyigikira na cyane cyane igashyigikira amakampani abikora ni ukuvuga yuko kenshi bikunda kubona yuko ibitera ikibazo hari aho biba bishyigikiwe n'abatware nabo nyine ugasanga babifitemo uruhara na cyane cyane ko babifitemo inyungu nyinshi gusumba rero icyo ni ikibazo kigoye cyane kurwanywa ariko ikibazo kigaruka kandi ngaho ni uko bigaragara bikorana urwaruka rwa rwaruka nawe ugasanga muri kazoza ariko rwuvuyemo kazoza k'igihugu ariko ugasanga ntacyo ntacyo bashyitse ko ibisigaye nabyo icyo navuga ahanini ku bijyanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umenyeshamakuru ntugaruka gato ngerageje kuraba kenshi turasanga umumenyeshamakuru hari igihe arenga ku mategeko y'umwuga wiwe agasanga yarenze akarindwi mbere ugasanga yagiye mu kibanza cy'umunyepolitiki kandi ndetse kuba umumenyeshamakuru umugabo atahengamiye kugira ngo impande zibiri zidahuje ntizitandukanywe n'amakuru yashikirije icyo nacyo nibaza yuko byari bikwiye ko mu bantu biga uwo mwuga gukurikirana uwo mwuga boza bararaba koko umuntu yawunonosoye kandi awukurikirana afite akarangamutima deontoloji y'umumenyeshamakuru koko akareba bihererwa akazi bibafasha cyane kugira ngo abantu bose bakurikirana amakuru bumva ko umuntu yashyikiriza amakuru nk'uko hari mugabo atahengane cyangwa ngo ashyire ko akandi kantu karenze urugero muba mukoze cyane hanyuma nkarangiza ndabasaba kandi abibutsa ko zunda amakuru ya voa kandi kuva kera cyane voa igitangura gushyikiriza amakuru cyane cyane kuri fm muze murayashyikiriza kuri whatsapp yanjye byongera cyane gusumba kuko ndakunda ama information cyane hirya no hino ku isi muba mukoze rwose didiye ndasaba mugenzi wanjye Geoffrey mutagoma waguhaye ijambo ko akanimero kawe tukabika hanyuma tuzagerageze kujya tukugezaho ayo makuru
muba mukoze cyane ndabashimiye urakoze cyane nawe ugire umugoroba mwiza kandi udusuhurize abakunzi b'ijwi rya amerika aho ngaho i rusaka mu gihugu cya zambia
murakoze cyane
radiyo ijwi rya amerika kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi rya amerika nshimira imana wiriwe neza
wiriwe neza edu uri hehe yani kigali ni amahoro
na yego ni amahoro ndagira ngo mbanze nshimire ijwi rya amerika ndetse n'abanyamakuru bajya murakoze
ikibazo nagira ngo mbaze ko iyo turebye umupaka w'ubugande wabashaga gucaho ibintu byinshi bigemurirwa hano mu rwanda yewe mperutse kumva amakuru wenda y'uko ngo baba baremeye kuwufungura ariko nibaza ni ko ibiciro by'ibintu byahise bijya hejuru mbere y'uko bamaze kuwufunga bawufungura ntibyongere ngo bigabanuke ibyo si ikibazo kiri kutubangamira mwatubariza nyine abantu bari hejuru bashinzwe iby'imigenderanire hariya mu buganda n'u rwanda urakoze nshimira imana kuri ibyo bitekerezo byawe icyo kibazo cyawe tuzagerageza tugikurikirane nitubona igisubizo tuzakikugezaho
murakoze cyane ndabashimiye
Inari dancehall session, Charlene and Nina. This is a dancehall session, Eliakis music. Uri mwiza, uri kirenga, maze amezi nkureba, maze igihe nkugenzura. Uyu munsi reka mbivuge ko ari wowe nshaka. Uyu munsi reka mbikubwire ko wanywaye umutima. Baby ntundize, oh ntushavuze, emera utari namusanga, kuko nanjye nje ngusanga. Baby ntundize, oh ntushavuze, emera utari namusanga, kuko nanjye nje ngusanga. Nkomeze, fata nakwihase ni wowe mbona mu maso nkabona nawe musa wowe niye bebe nakwihawese cyo ngaho fata unkomeze fata ntunde kure oh fata unkomeze baby fata fata fata fata nkunda uburyo umpobera akunda ibyo unkorera dushimira nagera fata unkomeze fata ntunde kure oh fata unkomeze baby fata fata fata fata fata unkomeze fata ntunde kure oh fata unkomeze baby fata fata fata fata
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema uyu munsi nk'uko mumaze kubimenyera ni ku wa gatandatu umunsi tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo by'aho mutuye cyangwa se mugire n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose ariko nanone tukanyuzamo tukabumvisha zimwe mu ndirimbo zikunzwe mu karere k'ibiyaga bigari kuri telefone dufite ngoboka wiriwe neza Halo.
uri he bite ngoboka Ah, amakuru ni meza muraho neza yego uri hehe
Ah, ndi ngoboka jean claude ubwo mbereye mu karere ka ngoma mu burasirazuba bw'u rwanda n'umurenge wa gasara mu kagari ka kirwa mu dudoye na mbere ni amahoro Eh, ni amahoro kapitani ku mukunzi wa radiyo rya amerika gatanu kuri gatanu sinjyamwumagana nkuraho urushinge turagushimira cyane Eh, ubundi ubundi nyine abenshi banzi ku izina rya ambasaderi ngoboka jean claude Mm.
Eh, kubera ibiganiro byiza byanyu kuva kwa mbere kujya kwa gatanu mbega iminsi yose mba mari yaba ari no muri wikendi mu makuru mu ikiganiro muri isanga ibiganiro byose ndabikurikira gatanu kuri gatanu Mm, makuru ki se ingoma uyu munsi
amakuru twiriwe tumeze neza ubu ikirere rwose icyo nababwira ni uko ikirere cya- kiriwe gituje muri aya masaha tuvugana imvura imaze gutonyanga abaturage urabona ko umutekano ari wose bari kwishimira no kuba twebwe mu turere twose tugize intara y'Iburasirazuba ariko karere kejeje imyaka cyane ubu rwose mbwira abakunzi ba radiyo ijwi ya amerika badukurikiye ko hano mu karere ka ngoma ibishyimbo bireza abaturage bari kurya nta mapfa hari ibitoki dore ko ari hehe iwabo w'ibitoki rwose ibitoki bireze nabyo bari kurya Mm, ibintu byose mbega ubu muri rusange abaturage nuko batekanye ba- bakora ibi- bizinesi bajya mu masoko neza bakagaruka bakiga radiyo rya amerika batuje nta kibazo bafite dore ko ari imwe mu maradiyo ihafatira cyane iyo dusize rwose ku murongo w'ijana kandi n'ibice bitatu tuba tubafata cyane urakoze cyane ngoboka kandi natwe No- noneho ikindi nagushimira by'umwihariko Mm.
nagenda navuze no ko mbanje gushimira abanyamakuru ba radiyo ya amerika bose ndetse n'ibiganiro byiza mutugezaho biranshimisha cyane kandi bigatuma mbakurikirana bitewe n'ubumenyi ngenda nkuramo mu biganiro byose nitabira ikindi nakubwira natangariza abakurikira radiyo ya amerika ni uko ubu turi akarere ka ngoma kari mu mihigo murazizi imihigo kivuze ni ukwesa imihigo by'umwihariko ifatanyije n'umurenge wa gashando ubu turi gutegura igikorwa cyo bise gemuzi shampiyoni ni amarushanwa aza- azakorwa mu ngero zitandukanye mu rwego rw'umurenge wa gashanda ayo marushanwa akazaba ari yamakaza imihigo akayi- akayumvisha abaturage noneho ba- kugira ngo niba ni- nibumva umuhigo bajye bumva icyo ari cyo batiriwe bajijinganya batekereza ibindi ubu abaturage bari ku murenge wa gashanda ejo twari twari turi mu nama twasanze umurenge wa gashanda ugeze kuri mirongo irindwi ku ijana yo kuba uri kwesa imihigo mu mirenge cumi n'ine igize akarere ka ngoma ubwo aba- abaturage tuganiriye nabo batubwira ko bi- bishimiye uburyo imihigo ya- yitabiriwe uburyo dufishi babahaye bari kugenda batwuzuza neza bese imihigo bo baraza bakaguha agafishi wo kavuga ati ngewe kwanjye nk'urugero ati nkanjye ngoboka jean claude niyemeje umuhigo wo kuvuga ngo nzaba mfite inka ebyiri nzaba mfite akarima k'igikoni nza- ni abana bari mu mirire mibi nzaba mfite mu rugo kwanjye ugasanga ni ibikorwa byinshi cyane imihigo iba igiye ishingiyeho Eh, wenda umurenge wa gashanda ati tuzaba dufite hegitari y'imyumbati tuzaba dufite hegitari ya soya tuzaba twaroroje abaturage mu buryo bwa gira inka inka nk'ijana tuzaba twaba twaratanze ihene mu baturage ni ibintu byinshi biba bigiye bikubiye mu mihigo ariko nshimira ubuyobozi bw'umurenge wa gashanda uwiringiye finiyasi nawe uri kugenda bidufashamo neza agenda akangurira abaturage imihigo ndetse bakanayitabira ugasanga rwose abaturage ni igikorwa ba- bari gukora kandi bashishikaye umuyobozi umwe w'akarere ka ngoma forogisi nambaje nawe akaba yaravuze ko ashaka byibuze ko akarere ka ngoma gashobora kuzaza ku mwanya wa mbere mu turere tugize igihugu cy'u rwanda kuko mu myaka ishize kari kaje ku mwanya wa kabiri ejo bundi kamanukagaho imyanya akaza ku mwanya wa makumyabiri na kangahe ariko uyu mwaka avuga ko tugomba kuza ku mwanya wa mbere kandi n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze cyo nabashimira nuko babimufashijemo bari kugenda babyesa nk'urugero nakubwiye ko uyu murenge wa gashanda ndimo hano mu karere ka ngoma ugeze kuri mirongo irindwi ku ijana mu rwego rw'imihigo Ngoboka- Ubu kumva ni igikorwa cyiza cyane ni byiza urakoze cyane ngoboka kuba uhatubera kandi ukatubwira uko ibintu byifashe aho ngaho mu karere ka ngoma ndagushimiye cyane kandi ugire wikendi nziza namwe mugire wikendi nziza n'aba- n'abanyakire kuri mikoro za mbere ubwo yari ingoboka jean claude umurasaza bw'u rwanda abone mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa mugire wikendi nziza urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite na arma wiriwe neza
wiriwe wiriwe nyakubahwa mwishamakuru Eddy Rwema ni amahoro
Eh, turaho turaho Eh, Minani.
turaho natwe icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki
Eh, njye nashaka kuvuga ku byerekeye i- isabukuru yeje ya- ya- y'abamenyeshamakuru Mm, ubu nya- ubu- ni ubwigenge ni ubwigenge mm.
Eh, ni umunsi wahariwe Kuri- ubwisanzure bw'itangazamakuru umu- umunsi umunsi wahariwe itangazamakuru Mm,
by'ukuri eh, abamenyeshamakuru nta bwigenge bafite no- ni nk'uko navuga ku isi yose nta n'ubwigenge bafite abamenyeshamakuru by'ukuri kuko n'abamenyeshamakuru bafashwe nabi cyane mukaba musanzwe mu gihugu- mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi abamenyeshamakuru nta bwigenge na bumwe bafite by'ukuri kugeza uno munsi nk'uko bivuga ko abamenyeshamakuru barenga ijana bahunze igihugu ku mvu ziriya na zi- zirya na ziriya kandi zizwi n'amahanga zizwi n'abarundi by'ukuri jewe ku bwanjye navuga nti amareta ku isi kuko sinoca mvuga ngo mu gihugu cy'uburundi cyonyine kuko uri kurumviriza za afganisitani za uganda za afurika nka yose kwanza Eh, n'abantu ni ibihugu byagiye bi- bitoteza abamenyeshamakuru bafungwa bicwa by'ukuri jewe kugeza uno munsi na- na- nahanura ibihugu byo si kuvuga ngo ni igihugu cyonyine cy'uburundi na- na- nagira nacyo kirimo mu- nicyo kiza n'ubwa mbere ngira ngo ku isi ku isi kugeza no mu bwa kabiri cyangwa ubwa gatatu ku isi gi- gihohotera abamenyeshamakuru kuri nasaba ibihugu byombi ko byo kwigengesera biga- bikagarukira bigashyira imbere umwuga w'amenyeshamakuru umwuga w'amenyeshamakuru kuko ni- niyo soko y'igihugu niyo soko y'igihugu umwuga wo kumenyesha amakuru ubwigenge bw'u- bw'abamenyeshamakuru ariko hano mu gihugu cy'u Burundi urumva iyi radiyo ni i- igendera ku mategeko y'igihugu o- itavuze icyo ishaka barayihiri- ba- ba- bababwira ko babafunga cyangwa bakabangaza nk'uko babyivugira by'ukuri byo nari nkwi- nari ko ndahanura ibihugu nk'ibyo by'ukuri ko bahagarika iyo ngendo bakareka ubwigenge bw'umenyeshamakuru n'iryo soko ry'igihugu kanaka icyo ari cyo cyose icyo ari cyo cyose kuko eh, abamenyeshamakuru batahari nta terambere ntawe rishika nta na hamwe rishika atari umumenyeshamakuru ariko arabi- ariko arabivuga hirya no hino ku isi ntaho bya- ntaho bishika nta na hamwe mu gihe mbona hano iwacu mu burundi wenda ba- ibyo atacyo n'icyo babwiye ahubwo bavuga ati u- u- ntimunazo nahira rero muna- nahonyuze n'ikirenge mu burundi mugaruka ubwo sinibaza ko byonakunda ko bonagaruka kuko mu igihe wo- wogira ibibazo hanyuma Mm.
by'ukuri Eh, usoza usoza arma kuko umwanya utubanye mutoya
eh, eh, hanyuma nashaka ku- ku- ku- ku cya kabiri Mm.
irya kabiri nashaka gu- gu- ku- kuvuga ku byerekeye abanywanyi b'umugambwe ag- wa gato rwasa bari kubatotezwa bari kubatotezwa ku bwinshi ariko by'ukuri i- ibintu byari bikwiye guhagarara mu burundi kuko twese turi abarundi bamwe nta wanjye wa- nta nyagupfa nta nyagukira nk'uko nabo bamwe bari ko barabivuga bo- bo kwa rwasa by'ukuri nibahagarika ingendo yo kwica ah, abantu kandi ngasaba leta y'u Burundi ku- yohagarika yohagarika ubwicanyi buri ko buraba mu gihugu abantu bari ko baracibwa amazosi abantu bari ko barapfa bakirirwa mu nyamaswa ubutungane ntibureke guko- gukorera mu kwaha k'umugambi uri ku butegetsi bakore bakore bigenga bahagarika agateka ka muntu by'ukuri nk'aba bakenyezi bari kuba bakirirwa n'abagabo babo ubutungane bwari bukwiye gukora ukazumva ngo ni umugambwe kanaka burema ibintu ntibihagarare ntibihagarare hano nkarangiza ku kibazo cy'abantu cy'ibintu biri kubera mu burundi namwe ntitujye kuko dusigana inkore ibitero biba ku ma ku ma pozisiyo y'igipolisi by'ukuri niba byabaye igihanga twese abarundi turi mu burundi nyakwamisha amakuru byabaye mu mu mwaro nyabihanga by'ukuri ikintu cy'itoteza cya polisi batavuga rumwe n'ubutegetsi nibaza ko cyohagarara vurema urakoze nkuriya yishwe gato gato nkuriya yishwe nyabihanga nibaza ko bibaye nk'umututsi by'ukuri ndakivuge uko kiri kose
aruma turagushimiye cyane
urakoze guhagarara ibintu kuko ntibibandanye gutya kuko ntibizokubaka igihugu ntawe bizoshikana igihugu cy'uburundi by'ukuri nta na hamwe
urakoze cyane aruma kuri ibyo bitekerezo byawe nagira ngo ngushimire kandi nkwifurize wikendi nziza kuri telefoni reka dufate umukunzi w'ijwi rya amerika wa nyuma jean long wiriwe
uraho neza edwema yego uri hehe
ubu ngubu ndimo kuva ku kazi ndava ndera nerekeza ku mukwi ubu ngubu niho ndimo gutaha iwacu mu rugo icyo wifuza kutugezaho ni iki mu masegonda make cyane rwose ndeka ngushimire ku kiganiro mwatugejejeho iminota yari yambwiye ngo yagiye nta kibwo igitekerezo cyanjye nzagitanga ubutaha murakoze urakoze cyane jean long kandi ugire wikendi nziza namwe uwiteka biteho turi kumwe mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri sana radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga mbashimire inshuti mwese mwakigizemo uruhare nshimire enjeniyeri cyangwa wadufasha mu buhanga bw'ibyuma na geoffrey mutagoma wegeranyije iki kiganiro reka tubasigire indirimbo twapfaga iki y'umuhanzi clarisse wo mu nyarwanda
turangana ngo duhanganiye intebe z'ibyubahiro turebana ingwe ngo ntitubayeho mu rwego rumwe bimaze igihe ntitucikana karutega turajwe ishinga no guhemuka ishyari izangano ubugome biradushegeshe ku iherezo ry'ubuzima